iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti namwe bagenzi mwese muduteze amatwi aho muri hose uyu ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi amasaha ya saa kumi bujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda muri kumwe na oriane tangishaka kuri uno munsi wa gatatu tugiye kuganira ku ndwara ya kanseri kanseri ni indwara ikomeye cyane kandi igoye kuvura mu bihugu bitandukanye byo ku isi mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo kijanye n'ibibanza byo kuyipima aho bita amalaboratoire mu gifaransa ivyo bikaba arivyo rero vyatumye umuganga jean marie hari menshi asanzwe apima iyo ngwara aho aba kandi akorera mu gihugu cy'ubufaransa dr hari menshi yuguruye inyubakwa yo gupima kanseri ibujumbura mu burundi bise buja path nivyo tugiye kuganira ko uko iyo nyubakwa ikora n'abashobora kuyitura ikaze mwese rero twumve vyinshi ku kuntu bapima ingwara ya kanseri
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga muri kumwe na oriane itanga ishaka kuri uno munsi umunsi wa gatatu tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu uno munsi tugiye kuganira ku ndwara ya kanseri n'ingene ipimwa indwara ya kanseri ni indwara ikomeye cyane kandi igoye kuvura mu bihugu bitandukanye byo ku isi mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo kijanye n'ibibanza byo kuyipima aho bita amalaboratoire mu gifaransa ivyo bikaba arivyo vyatumye rero muganga jean marie hari menshi uwo muganga w'umurundi asanzwe aba mu gihugu cy'ubufaransa kandi akorerayo ibijanye no gupima iyo ngwara yuguruza inyubakwa yo gupima cancer ibujumbura mu burundi iyo nyubakwa yiswe buja path mu kiganiro muri sanga rero c'uyu munsi twamutumiye muganga hari menshi atubwire uko iyo nyubakwa ikenewe cane mu gihugu ikora n'abashobora kuyitura turaganira kandi n'ibijyanye n'uburyo iyo ndwara ya kanseri iteye cyane cyane kanseri y'amabere na kanseri mu gitereko ingene ishobora kuvugwa n'ibindi byinshi turaza kuganira kandi na dr mikaza shami akaba ariwe umuganga ajejwe gukurikirana ibikorwa bya misi yose by'iyo nyubakwa ya buja path tutarandiriye rero reka twakire abatumire bacu muganga jean marie hari menshi turakwakire mu kiganiro muri sanga kaze neza
murakoze cyane oriyani kubatumira urakoze cyane muganga gufata akanya ko kuganira n'ijwi rya amerika reka twakire kandi n'uwo musanzwe mukorana muri iki gikorwa cyo gupima kanseri ni dr mikaza shami kaze neza mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane madamu oriyani
murantunga sinzi niba navuze izina ryanyu neza izina ridasanzwe si ni izina ry'ikirundi dr mikaza alo muratwumva dr amahoro menshi
narivuze neza izina ryanyu murakoze cyane murakoze cyane reka mpereye kuri dr hari menshi mu gihugu cy'ubufaransa yanatanguje buja path muganga iyi nyubakwa yo gupima turaza kuyiganira ko ibitari bike ariko ubanza ukatubwira uba uri we igihugu turumva ko uri mu gihugu cy'ubufaransa ni nayo ukorerayo umaze igihe kingana gute mu gihugu cy'ubufaransa muri make ku batakuzi
turakoze cyane liyane nk'uko bivuze gitanga byinshi bya mari imiryango ubundi nkaba nizere nk'uko bivuze hari bujumbura nabyo mu gihugu cy'ubufaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda tugiye kugira guhohotera mu makansiyo yakoze bita mu gifaransa sipesiyalite nkaba natize gushika mu bihumbi bibiri na cumi na kane niho naheza cumi na kane na cumi na gatanu hanyuma duheza mu gihugu cy'uburundi hari ibihe bitoroshe muri politiki bituma baza gutegera gatoya ariko rero icyizere cy'uko kugira ikigo cyo gupima kanseri nari nsanzwe bagifite ariko batari rero bazabwira yuko nahejeje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane na gatanu mu gifaransa ndipima kanseri hanyuma nageze mu kazi mu bufaransa ndakora dukora indipima kanseri kanseri dukora abaganga batari bake aho dukorera mu kigo abaganga barenga cumi n'indwi hanyuma batuguriye bari bafite umugambi y'uko ibyo dukora ngaha mu bufaransa dushobora kubikora no mu burundi kuko igihe nari bujumbura narabona y'uko ari ikibazo gisigaye cyo gupima kanseri mu burundi murakoze murakoze cyane niba numvise neza mwavuze muti mwari ko mukorana na n'ishyirahamwe medecins sans frontiere mu gihe mwiyumvira iki cyiyumviro cyo kuzana ibyo biro mu burundi
oya oya jewe nk'uko nabikubwiye njye najya kwiga mu bufaransa icyiyumviro ko zosubira mu gihugu cyanjye baruta gukorerayo mugabo nahiga amashuri igihe ibintu politiki bitari bimeze neza mu burundi bitari gutuma umuntu ashaka nyine baza gukenyenya mugabo icyiyumviro cyo gukorana n'ubundi ndakigumana
yego murakoze cyane murakoze cyane telefone isa n'itumvikana neza kumbure akarere ntikameze neza ariko nizere ko biza gukunda ariko niba uri kuri oparleur byiza ni uko uyikura ko kugira ngo amajwi asohoke neza urakoze cyane hama ku bijyanye na kanseri nyezi na kanseri ariko turavuga igihe mwatangura kino gikorwa imbere yo kunatangura mwugurura iyi nyubakwa yo gupima mwasanze akarere kameze gute mu gihugu cy'uburundi ku bijyanye no kwiga kanseri ngene yifashe mu gihugu mwasanze imeze gute icyo gihe mutangura
murakoze cyane indwara ya kanseri mu burundi twebwe tuciga muri ibyigwa by'ubuvuzi mu kamenge ni indwara tutashimikira ko cyane ni indwara tutabona cyane yari indwara itavugwa cyane kuko icyo gihe havugwa indwara bisanzwe icyo bita maladiye infectieuse mu gifaransa nizo twabona kenshi indwara za kanseri nizo twabona mugabo nta tutazibona izo ndwara zaravugwa kenshi abarundi bibaza ngo ni indwara zo mu mahanga mugabo uko byagenda biraboneka ni uko indwara za kanseri abatari bake zarabahitana
yego abantu kumbure kenshi ntibanaronka n'aho bajya kuyipimisha kugira ngo banamenye yuko ari na kanseri
yego cyane rwose ibyo byaratuma abantu batamenya ko bayirwaye mugabo mbere yuko twugurura ikigo abantu batari bake bajya kwipimisha mu rwanda ugasanga ibipimo byabo babirungika i nayirobi babirungika mu buhindi babirungika mu bindi bihugu muri tanzania kuko hari ikibazo gikomeye mu burundi i bujumbura iwacu mu gupima iyo ndwara
ego hama murashishikara muratangura icyo kigo buja path coba none gikora gute buja path ikora gute coba cabaye igikorwa coroshe kugira ngo umuntu agitangure
igikorwa coroshe nticyari coroshe na gatoyi mugabo burya iyo umuntu afite ishaka afite umugambi azoshika ko arawihebera kugira icyo kigo gitangure ntibyari byoroshye nk'uko nababwiye nari mu gihugu cy'ubufaransa narabona aho dusanzwe dukorera uko bigenda hanyuma mu kugira uwo mugambi nararondeye ibikoresho bitari bike binyuranye mu gihugu cy'ubufaransa ibyo bikoresho maze kubyegeranya ndabipakira indege birashyika i bujumbura maze gushika i bujumbura ikibazo cya mbere nari mfite abo dukorana abo twita mu gifaransa abatekinisiye mugabo imbere y'uko ibyo bishikana ibikoresho nari namaze kubaronderera ibyigwa mu gihugu cy'u rwanda baragenda bariga bamaze kugaruka ibikoresho nabishikanye bamaze kugaruka duca turatangura gukorana twatanguye gukora neza na neza itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda
ego ni ukuvuga baraje abo baganga bari bafise ubwo buhinga ubwo bumenyi baratangura gukoresha ibyo byuma wari warungitse mu gihugu cy'u Burundi nk'umwe mu umwe mu bantu buguruje iri vuriro iyi nyubakwa inyuma ibyo byuma n'ibyo babizimvye murafise amashyirahamwe yoba yarabafashije yoba ariko arabafata mu mugongo ibyuma nk'ibyo gupima kanseri turumva ko byoba bizimvye cyane
ego ibyuma birazimvye ariko nk'uko nababwiye umugambi iyo umuntu afite umugambi arawihebera naragerageje uko bishoboka icyo gihe ndi mu bufaransa narakora nakora akazi umuntu nuvuga yuko aba afite umushahara umeze neza bituma aricyo ukeneye ukironka hanyuma urashobora gusaba ideni ugasaba ideni mu mabanki yo yino inyungu iri hasi cyane rwose biroroshe kugura ibyuma nk'ibyo hanyuma nk'uko nari nsanzwe gukora muri laboratwari zino hariho icyuma ntashoboye kugura narashobora kubisaba umugenzi afise laboratwari ino nkagitwara mu burundi birumvikana birumvikana kuba umuntu ari mu mahanga bica byoroha cyane rwose murakoze cyane ego reka duhindukire tukubitire Bujumbura tuganire gato na Dr Hashami ajejwe gukurikirana ibikorwa bya misi yose muri ico kigo muganga mukora gute none ku munsi ku munsi mwihweje ingene mukora mwakira abantu amashirahamwe amavuriro ibitigiri bingana gute by'abantu babitura
murakoze cyane kuri kibazo hama ngaha muri bujapat uko dukora twakira ibipimo biva mu gihugu cyose biva n'inyuma y'igihugu cyacu hama twakira ibipimo biva mu mahopitali twita pirive cyangwa n'amahopitali piburike amahopitali yegukiye leta n'ategukiye leta muri ibyo bipimo twakira turabyakirana bitanzwe kuba byinshi uhereye kuri iyo by'imigikora byagiye bivuga abantu batabizi ariko uko umwanya wagiye bafata bagiye babimenya batanguye kuba babizana ari benshi na ruguru batanga kuba babimenya batuzanira amayishantiyo twita amayishantiyo hama ibitigiri nabyo twagiye twakira bitandukanye nubwo twababwira yuko nko mu gipimo twita mu kivuga mu kirundi biragoye ariko nk'ama ekisama histologike twagiye twakira nk'umwaka wa demi dizinefu twarakira ama ekisama angana na twa sa senkanteya ka donc mu mwaka wa demi vanteya ayo ma ekisama histologike twashoboye kwakira ayangana mvuze demi dizinefu nsubiye inyuma nakuvuga ko ari igice cy'uburamino ku kwezi k'umunani gushika arasa uyu mwaka uhereye muri demi vanti ama examen histologique twashoboye kwakira ayangana na setonemanseka ni ukuvuga ibihumbi amajana indwi abaje kwipime amajana indwi na mirongo icenda n'indwi ibihumbi amajana indwi sinariko ndategera neza amajana indwi na mirongo icenda n'indwi setonemanseka demi vantaya hakoresheje igihumbi ni trois cent quinze ka baje dushatse zabonetse muri mu kigo bujapatse hari ayandi ma ekisama d'analyse yitwa cytologique mu mwaka wa demi dizinefu hashoboye kwakirwa icyo gice cy'umwaka wa demi dizinefu bashoboye kwakira ayangana na mirongo ibiri n'imwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bashoboye kwakira ayangana na mirongo ine n'atanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hashoboye kwakirwa ayangana n'ijana na mirongo ibiri hari n'ibindi bipimo bipima bipima uburwayi bwa kanseri y'ibyigisho bw'igitereko yitwa cervicoiterine mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda hashoboye gukorwa ico gice c'umwaka hashoboye gukorwa amaka angana n'ijana na mirongo itanu umwaka wa demiri vanti hashoboye gukorwa ayangana na fani noni seti umwaka wa demiri vanteya hashoboye gukorwa ayangana na twa sa kahombe
Eh, murakoze cyane rwose turumva ko ah, ngendaraba ibitigiri byagiye biriyongera turaza kugaruka turabe niba iyo ndwara ya kanseri yari igiye iriyongera mu gihugu canke abagiye baramenya ikigo canyu bagiye bariyongera navyo nyine turaza kubiraba mu kanya ariko reka dufate akanya gato mbere ko tubandanya twakire abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika ah, baratwumva bari ku mbuga ngurukanabumenyi barakurikirana barafise ibibazo n'ivyiyumviro nibutse n'abandi batwumva ah, batazi uburyo bashobora gutanga nimero zabo kugira ngo nabo nyine tubahamagare baterere babaze ibibazo n'ivyiyumviro eh, site yacu ya internet kuri eh, facebook nako facebook yacu ni voa radio yacu voa radio yacu urashobora kuhasanga amakuru n'ibindi byinshi hama mushobora gutanga na nimero zanyu mu kiganiro muri isanga reka nakiri witwa elias ndikumana elias uraho neza
muraho uraho urakomeye ndi kumwe ndakomeye ndashimira imana ego elias ndi kumwe nayo uri uherereye hehe
ndi mu burundi mu ntara ya kayanza muri komine kabarore ni vyiza cyane vyiza cyane kudukurikirana ngaho mu ntara ya kayanza ikibazo canke iciyumviro kuri docteur ha- haba ari shami canke docteur hari menshi
bo nagombe mbaze bo- bose ndagitembereza kuri bose Mhm.
Eh, none ko mwavuze ko iyo ndwara ya kanseri mu burundi atabushobozi bukwiye bararonka bwo kuyipima ni- na- nta ni- nta n'ibibanza bikwiye byo kuyipimiramwo bafise Eh, eh, bateganya iki kuba bofasha kugira ngo ubu- eh, mu burundi bashobore kuba eh, bo- boronka ubushobozi bwo kuyipima biboroheye cyane kugira ngo amagara y'abantu abandanye kwita ko- gukurikiranwa neza Mm.
ndibaza ko mm, ikindi nacyo mm, none mu burundi ba- bashobora kuduha i- ibitigiri eh, by'abantu bashobora kuba- gufatwa na kanseri ku mwaka ku mwaka mu gihugu cy'uburundi Mm. Eh, Elias ni ukuvuga ko eh, impamvu twanahamagaje ni kino kiganiro ni ukubera hariho inyubakwa i- i- ikigo kipima kanseri eh, kanseri mu gihugu c'u Burundi kiri Bujumbura ahubwo kumbure tubaze Dr Harimenshi yagitanguje ico kigo co gupima ah, niba bazotegekanya ku, kubashikira nko ngaho mu Kayanza n'ahandi mu gihugu hagati eh, muganga Harimenshi ico kibazo cumva Yego, gute none ubu mbe- mbehoho ira- burya iravuga igakira burundu navyo nyene turabimubaza muganga e, muganga mu gihugu hagati Yego.
murategekanya gushikayo ku bijanye n'ibitigiri e, dr shami yabiduhaye uko vyagiye biraduga ariko reka dr twumve niba ikigo nk'iki iyi- kiri nkenerwa cane kigiye gushika kumbure no mu mu ntara zo mu gihugu hagati
Eh, urakoze cyane Oriane twebwe mu kigo haga- mu- gushira mu gihugu hagati nta ngorane zidutera ikibazo kiri uko ibyo gupima kanseri mu burundi iwacu biteguwe Eh, uko biteguwe ni uko uh, kenshi dukorana n'ibitaro dupima abarwayi baba bazwe mu bitaro canke abarwayi baba bapimwe n'abandi baganga kugira dusike mu gihugu hagati birashoboka mugabo ingorane irihe ingorane iri mu burundi ni uko mu- mu byerekeye kuvuza a- abenegihugu ntibiratomoka neza kugira tumenye uko byogenda kuko kuvura kanseri cyangwa gupima bisaba uburyo bisaba amafaranga ni ukuri nta muntu yobesha ngo yopima abantu ku- ku- ku- ku buntu ntibyoshoboka kuko ibipimo umuntu akoresha bigurwa amafaranga abakozi umuntu akoresha ba- barahembwa yaba uko dukora bisaba amafaranga bisaba rero yuko bi- haba hariho i- ininganizo yo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu itegura neza uko twokora twebwe iyo ninganizo hamwe yoboneka navuga ikintu cyerekeye eh, ababa mu bi- mu bihugu byo hanze baramenyera ibyo bita amaasiranse uko abantu bivuza hamwe twebwe byoba bihari ntacobuza yuko twoshikayo mugabo ubu kubera bitaraboneka bitaratunganywa neza byotugora gushikayo kuko nta abanyagihugu benshi abenegihugu benshi bivuza i bujumbura kuko ariho hari abaganga b'abahinga nabo kenshi abaganga b'abahinga nibo dukorana murakoze Mm, murakoze cyane tukiri kuri icyo kibazo nyine dr Ah, indinganizo ku rugero ku rwego rwa leta ishobora kuba kumbure eh, itarashika ntitubizi neza mitiwere none murayakira karata ya mitiwere yo kwivuza yo murayakira mu kugira ibipimo iyo umuntu ayifise
icyo kibazo ubajije ni cyiza cyane rwose twebwe tugitangura nk'uko nabikubwiye nari nje mva mu gihugu cy'ubufaransa uko nabona uko abarwayi bivuza nari nzi ko ariko bizogenda mu burundi iwacu mbwa siko byagenze abantu bo muri mituweli tuvuze mituweli ivuza abakozi ba leta cyangwa iyo twita ikarita ivuza abenegihugu twita mu gifaransa karite d'assurance maladie abo bose twarabashyikiriye turababwira ibyo tuje gukora mugabo ntibarabyumva neza n'iyo baza twebwe nta kibazo abakozi tuzobakira icyo nabonye ubu twakira benshi abamaze kuza mu kigo iwacu ni abantu bafise amamituweli icyo twita amamituweli pirive amasurance pirive bo baramaze kubyumva imbere ya mituweli ya leta bo baraza kandi turakorana nta kibazo
ni ukuvuga yuko iyo umuntu ari ku bitaro pirive ibitaro byigenga akaba afise iyo assurance yigenga niho ashobora koroherwa cyane kuko wumva biba birimo mu byo ashobora kuvugwa
twebwe nawe muri mituweli ya leta navuga ko ku ruhande rw'iwacu ntitwe tubangira ni uko abatwara ibyo bigo batigeze bemera ko tugirana amasezerano n'ubu bo byemera twebwe nta kibazo turiteguye kwakira abarwayi bwa tubafashe kuko n'abarundi natwe turabarundi mugabo nibaza yuko nk'uko nabibasiguriye indwara z'amakanseri abarundi ntari bwazimenyere nibaza uko bazoza barazimenyera niko bazokumva nkenerwa yuko abakozi babo abakozi ba leta cyangwa n'abaturakozi ba leta boza mu bigo iwacu tukabafasha kubapima kuko iyo umuntu ufise icyo yivuriza ko biratworohera cyane rwose kandi biratuma ibipimo byiwe binyaruka birumvikana nsezere ko bizokemuka kugira ngo abantu bashobore koroherwa mu buryo bivuza iyi ndwara ikomeye kandi idasanzwe reka tubandanye ku murongo wa telefone abandi banywanyi b'ijwi rya amerika turafise emmanuel emmanuel birusha abagabo turi kumwe
mwiriwe neza ijwi rya amerika amahoro amahoro
amahoro amahoro banywanyi banjye iminsi myinshi murabo murakoma turaho turashima namwe muherereye he mbega
muravugana na birushya abagabo Emmanuel mperereye i Musanze mu Rwanda noneho mbanje gushimira uwo mutumirwa dogiteri hari menshi Jean Marie noneho ngewe nkaba ndimo ndamubwira nti ikintu yatekereje cyo kuba yagaruka agashinga iyo laboratwari cyangwa se ibyo bitaro bishinzwe kurwanya kanseri mu burundi ni igitekerezo cyiza ndetse n'igikorwa cy'ingirakamaro ku munyafurika wabashije kujya gushaka ubumenyi hanze akabugarura iwabo mu rugo noneho ubwo nanjye nkabirushya nkaba namubwira nti ndi umunyarwanda kandi abarundi ni abanywanyi bacu ni abavandimwe ese mu rwanda ho arahateganyiriza iki yaba hari uburyo naho ateganya ko azafungura ishami kugira ngo n'abanyarwanda natwe abashe kutwitaho kuko iyo ndwara ndakeka ku isi yose turayirwara harimo benshi bagiye bazirwaye harimo abantu benshi bavuga ati ntizikira cyangwa se n'uyirwaye bisaba gukata urugingo runaka nyuma yo kuza mu rwanda njye namubazaga nti ese koko ko bavuga ngo kanseri iyo ifashe wenda nko ku kaboko ngo iyo bagakase ngo kanseri irakira byaba ari byo koko cyangwa se hari imiti watanga kanseri ikaba yakira murakoze cyane rwose ijwi rya amerika turabakunda hano mu rwanda manuel turagushimiye cyane rwose kubandanya uba umunywanyi wo ku ijwi rya amerika buri munsi buri munsi turagushimiye cyane
yego yego murakoze cyane ijwi rya amerika turabumva kandi nkomeje kubabera ambasaderi mwiza kuko abantu benshi hano tuba tubateze yombi turi kumva ikiganiro muri isanga murakoze murakarama mudusurize n'uwo mudogiteri hari menshi urakoze cyane urakoze cyane ambasaderi w'ijwi rya amerika ni ukuvuga yuko ubwira bagenzi bawe bakaza barumviriza radiyo ijwi rya amerika ni byiza cyane nta madogiteri rero urumva ko abanywanyi b'ijwi rya amerika abanyagihugu mu rwanda nabo nyine babona yuko byubabera akamaro buja path igiye kumbure nk'i kigali kitwa kigali path byumvira kwiki
nibaza ko turabye mu gihugu cy'u rwanda amalaboratware apima kanseri arahari mu gihugu cy'u rwanda ndetse bo barafite n'amahirwe bararose abanyamerika bari tuyita abagiraneza bari bitwa mu cyongereza bayita patineri health twavuga mu kirundi na bagenzi b'amagara barafashije mu gushinga ikigo gipima kikongera kikavura kanseri abantu bita i butaro ni batakahazi muri icyo kigo barapima bakongera bakavura hanyuma ariko nakunda kubwira yuko twebwe laboratoire y'iwacu isanzwe ikorana n'amalaboratoire yo mu bufaransa iyo hari ibipimo bigoye kuko gupima kanseri hari aho usanga bitoroshye turabizana mu bufaransa tugakorana n'abagenzi turi kumwe tukabipima hariho rero umunyarwanda cyangwa umutanzaniya cyangwa umuki afite ikibazo igipimo kiwe yakizanye mu kigo cy'iwacu nta kibuza twobizana mu bufaransa tugakorana n'abandi baganga bahari tukamuhereza inyishyu ariko icyo ashaka kumwishyura nibaza yuko mu minsi iza biza ahubwo bizofata yaba amalaboratwari cyangwa amalaboratwari yo mu burundi n'ayo mu rwanda kuko turavukanye tugashobora gukorera hamwe hari umuntu afite igipimo kigoye akagihereza uwundi kugira dushobore gutanga inyishyu nziza ku murwayi ituma umurwayi avugwa neza nibyo byoroshye gusumbya kuvuga ngo twojya kujya mu rwanda mu rwanda hasanzwe hariho abandi bantu bapima nk'uko dukora mugabo byoba byiza mu minsi iza niyo imbibe zamara kuguruka abantu bakajya mu rwanda bisanzuye yuko b'abanyarwanda n'abarundi twakorera hamwe mu gupima izo kanseri kuko biragoye rimwe rimwe hari indwara tugoye gupima z'amakanseri zisaba ibigo byateye imbere hari ibyo turungika hiyo muri amerika hari ibyo turungika mu bufaransa hari ibyo turungika abahinga bo mu bubirigi dukorana kugira dukorane hariho rero nka mu gifaransa tuvuga icyo bita ka defiside sinzi ukuntu bivuga hariho amakaga yo gupima cyane rwose hariho bisaba yuko mukorana n'abantu bazobereye muri ubwo buhinga ntacobuza yuko abarundi n'abanyarwanda twokorana hari tukabafasha kubyo bataba bashoboye hari ikibazo yabagije rero cyerekeye kuvura kanseri nagenda musigure yuko nibaza ko abantu batari bake turafite ikibazo cya kanseri iyo tuvuze kanseri umenga ni indwara imwe nibyo nashaka ko abantu tubyumva kanseri si indwara imwe kanseri igizwe n'ubwoko bwinshi hari ubwoko bwinshi kuko ahantu hose hari agahimba k'umubiri karashobora kuzamo kanseri kuva ku ino gushaka umushatsi mu maraso ahantu hose hari agahimba kagize umubiri w'umuntu karashobora kuzamo kanseri nicyo gituma rero nzashaka kumusigurira kugira byumve neza indwara za kanseri zivurwa kwinshi bivana n'aho iyo kanseri yazananye nteko ndamusigurira ko nk'uko yabivuze ngo hariho kanseri yo ku ruhu hariho kanseri yo ku ruhu iyo ikiri hejuru cyane iyo bita kanseri inisiti mu gifaransa aba ari kanseri itarajya kure ufata agahimba gatoya kuko umubiri aho nyine yafashe ukagakura ko umurwayi aba akize hariho na kanseri zoroshye kuvura nakabaka na kanseri zigoye kuvura bivana n'iyo kanseri yari iyo nicyo kimwe naba ndabisigura iyo dufashe nk'indwara ya malariya hariho malariya usanga yoroshye kuvura ni ukuvuga ko no mu bitaro bisanzwe ibyo twita mu gihugu cy'iwacu icyo bita amasantere de sante bashobora kuyivura na malariya usanga ikomeye cyane rwose bisaba yuko umurwayi ajya mu bitaro byisumbuye nicyo kimwe n'amakanseri hariho kanseri zoroshye kuvura n'ibitaro bisanzwe zobivura hariho hakaba na kanseri zigoye zisaba ubuhinga nk'ungaha mu gihugu cy'ubufaransa aho turi hari icyo bita amasantere sipesiyalize bazita lisantire antikanseri nibaza ko no muri amerika zirahari
murakoze cyane birumvikana ko kanseri ari indwara isaba ubuhinga buhanitse ubuhinga bwinshi cyane busaba abahinga batandukanye bakayihweza mu kuyipima reka twakire n'undi munywanyi w'ishuri ry'amerika ku murongo wa telefone hama turagaruka mu gihugu cy'u Burundi twumve abashobora kwitura ikigo cyanyu n'abo mukorana reka mbanze nakire witwa manzi manzi uraho neza
niriwe neza amahoro mahoro
amahoro manzi ikibazo cyangwa icyiyumviro ku ndwara ya kanseri ingene ipimwa n'ibindi byinshi
murakoze indwara ya kanseri ni indwara iri kwiyongera cyane hano mu biyaga bigari kandi ugasanga no kuyivuza biri hejuru cyane cyane bisaba kuba umuntu afite ubushobozi ariko umuntu udafite ubushobozi akenshi ukunda gusanga imuhitana bene abazungu b'abadogiteri rubanda rugufiya n'iki baba bateganyiriza kuba babafasha ubuhe bufasha mbese baba bagirira ba rubanda rugufi badafite ubwo bushobozi bwo kuba bajya bisuzumisha mbere y'igihe kuko akenshi usanga bidakoreshwa kuri inshuwarensi cyane cyane murakoze murakoze cyane ndaza kugaruka kuri dr hari menshi aze kwishyura ku kijyanye n'ico abanyagihugu babafashamo ariko ngaruke kwanza ku kibazo abajije manzi cerekeye abashobora kwitura aya mavuriro ibiti ingene bimeze ngarutse kuri dr shami mukorana n'ayahe mavuriro akenera gupimisha abarwayi babo mu burundi ibitaro bimwe bimwe kumbura ababirimwo ababyitura mukorana n'ibihe kugira ngo bashobore kubitura namwe
murakoze kuri icyo kibazo uhereye ku bibazo byabajijwe nashaka gusubira kandi kwibutsa aho dukorera kugira ngo ababonye be twatwumviriza bamenye aho dukorera dukorera mu gisagara cya bujumbura muri komini mukaza tugakorera muri ka kitwa kabondo hama ku ibara ryitwa boulevard japo ni mahotezi aho bashobora kuhadusanga igihe cyose mu minsi y'imirimo mu munsi wa gatandatu tuba tuhari mu munsi igihe tuhakorera kandi tukaba dufite amashaka kubakira kugira ngo batunganirizwe hama ku kibazo rero mumbajije muti mukana n'ibihe bitaro tukana n'ibitaro byose bitandukanye yaba ibitaro bya leta byegamiye leta cyangwa byegamiye abikorera utwabo byose turaronka no kuri ibipimo batuzanira abamaze kumenya ibyo bipimo ko bikorwa kandi bakaba bamaze kumenya yuko bifite ikimazi yuko bishobora gukorwa kandi umuntu agaronka ubufasha bukwiye bose baraduha ayo ma eshantiyo tukanariza ariko cyane cyane turakorana n'ayo mazu cyangwa n'ibyo bigo by'ibitaro bimaze kuba bitanguza igikorwa cyo kuvura abo rero abo turaheza tukaronka by'ukuri ibipimo bishimishije baturindikira kugira ngo tubyangarize turabe inyishu kugira bashobore guha ubufasha bwo kuvura abo barwayi
none nk'umuntu dogiteri yipfuza wenyine kuza yarabwiwe ko afite kanseri ashobora kuza ku ivuriro ryanyu ku kigo cyanyu akavuga ati ni mu mpine cyangwa nawe uba yuko afite kanseri murashobora kumwakira
yego turamwakira cyane kuko hejuru y'uko tuba dukoze ibikorwa byo kwakira ibyo bipimo turakora n'ibikorwa bya konsultation zitandukanye konsultation yo mu buryo rusange na consultation specialise y'abo baganga nk'abo baraba indwara z'abadamu cyangwa abo baraba bakora amayizama cyangwa abahadenode turabafite mu kigo bashobora gufasha abo barwayi bafise bandikiye cyangwa bababwiye ati bino bipimo kirakenewe bagahita rero bagakora ibyo perevina sosiyale nimba ari utunyama nimba ari ayo marikide bakayatora hama tugakora izo analize turabafise baba bahari ni ukuvuga ko umurwayi wese ashobora kutwitura ibyo bipimo byose bashoboye kubikora kandi turafite n'abaganga bashoboye kubitora kugira ngo natwe duheze bakore abatekinisiya baze bakore iyo analize
murakoze cyane hama dr hari menshi umunywanyi w'ijwi ry'amerika yabajije niba abantu bato bato nabo nyine mushobora kugira icyo mubafashije twumvise yuko mituwere bidakunda cyane hama kandi yuko bizimbye murafise uburyo rimwe na rimwe mukorera ku buntu mupima ku buntu umuntu muto muto mwamufasha nka gute muganga hari menshi muratwumva ndabumva neza yego muratwumva namwe yego
tuvuze abantu bato bato jewe nibaza yuko ubu ari umuntu afite ikibazo akavuga ko ari ntawe nikora twebwe nta kibazo turashaka kumwakira tukamufasha igipimo cyiwe mugabo nk'uko nabikubwiye byogorana ko twopima abarundi bose ataca umuntu arishe kuko ibikoresho byose dukoresha mu gupima biva hanze mu burundi iwacu ntabyo dukora biva hanze bigurwa amafaranga y'agaciro ayo mafaranga turakuboneka ndaguhaye akarorero nufata nk'igipimo dukoresheje tuyita arukoro arukoro isanzwe kuko ni alcohol itabonetse ntidushobora gukora kamwe k'amalitiro atanu kagurwa amadolari mirongo icyenda i dar es salaam urumva ni amafaranga atari make usize ko n'uko ibyo bipimo dukoresha bishobora gupfa bipfuye bisaba yuko uzorondera umuhinga adakwiye gukorera avuye hanze cyangwa uzomurihira itike ry'indege biragoye yuko wopima abarundi bose ku buntu mugabo ari umuntu umwe cyangwa babiri bafite ikibazo twubakira tukabafasha mugabo sinobyemeza ngaha yuko abantu bose ntushobora kubapima ku buntu kuko ntoca mpagarika yego birumvikana yuko mukeneye kuronkamo inyungu namwe kuko mwashizemo umutahe udasanzwe
mvuze inyungu mvuze inyungu novuga inyungu nyamukuru ni uko abantu bapimwa tubandanya dukora tugakora kuko ibintu byo kuvura navuga yuko birimo ikiguzi birimo ikiguzi ariko uwo muntu numuhumuriza yuko tugize iminsi tuganira n'abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu barabyumva neza yuko bidashoboka yuko tuzovura kanseri tudashobora gupima nibaza yuko mu byo bariko barategura mu migambi kirategurwa mu minsi iza abantu bazoshobora gupima haba badafise uburyo cyangwa abafise uburyo nibaza yuko turi kumwe n'abafasha igihugu mu magara y'abantu tuzobishikako mu minsi iza tugashyiraho neza ibintu bizotuma umuntu uwo ari we wese yaba uwufise uburyo n'ubutabufise ashobora gupima atangorane nibyo koko mwavuze neza yuko igikuru ari uko abantu bapimwa no kurondera uburyo bopimwa none kuri icyo nyine muganga hari uburyo mwoba mumwegera uburyo ibiro byanyu bikora mwoba mwegera abarundi baba mu mahanga kumbure bo muri diaspora canke n'abanyamahanga bobafasha kugira ngo bashobore kurihira abantu bamwe bamwe batishoboye mu buryo nk'ubwo kugira ngo namwe mushobore gukora igikorwa cyanyu ariko n'abo bantu bato bato bantawe nikora nabo nyine bashobora kuronka ubufasha buvuye hanze cyangwa no mu gihugu hagati
icyo kibazo cyabuvuze ni cyiza navuga ko indwara ya kanseri mu bihugu by'iwacu ari indwara itari imenyerewe ni indwara abantu batitaho rwose ariko nibaza ko twitangura twashaka kuronka ibitigiri twereka abantu kuko burya biragoye kudakubwira umuntu numufasha ataturi kuramwereka twatari kwereka abantu yuko iyo ndwara ya kanseri mu bigo byacu zihari kuko wasanga akenshi ibiharuro byerekana mu bihugu by'iwacu ari ibihugu ari ibiharuro bakuye mu bihugu twegeranye atagiharuro na kimwe cyavuye mu gihugu iwacu rero ikigo cyacu ubu turamaze kuza turasohora ibiharuro ibyo bihano tumaze gusohora hariho abatari bake bimaze gushikira kandi bakabona yuko iyo ndwara ari ikibazo nibaza ko nicyo gitona babwiye ati mu minsi iza twokwizigira yuko bizogenda neza haba haba muri diaspora cyangwa abandi byari bigoye kuza gusaba ubufasha abantu atabitigira ufise mu izina ry'abantu babikeneye ubu rero kuko turaronka ibyo bitigiri bizotuma dushobora gushikira abo bantu bari muri diaspora cyangwa abo bandi bantu bose twe tubereke ibitigiri nyezina y'ingwara zihari mu Burundi murakoze cyane murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone abandi banywanyi b'ijwi rya Amerika turafise gakwavu gakwavu uraho neza
uraho neza ijwi rya Amerika turaho turashima namwe
yego yego nishimiye kuba mwongeye kunyakira ni byiza cyane kaze neza
murakoze ikibazo nagira ngo mumbarize muganga ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu nihangane ntabwo nari ndi kuri radiyo ngo mbe nakurikiranye ariko ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu urwaye kanseri ese nk'umuntu uri mu kindi gihugu biroroshye yuko yabagana bakamwakira ndagira ngo basobanurire aho ngaho
yego urakoze cyane muganga hari menshi yavuze ati ari kure kumbure nko kuri videwo murashobora kumwakira mukamubwira bimwe mu bimenyetso afise niba ari kanseri cyangwa atari kanseri
urakoze cyane madamu oriyane ibintu bya kanseri mu isanzwe nashaka gusigurira abantu yuko bisaba abahinga benshi si umuntu umwe yovuga yuko yanonotse rya kanseri kanseri hariho ngombye kubasigurira mu majambo make bisaba yuko abantu benshi bakorana bisaba hariho umuganga icyo twita mu gifaransa bakinike ujya muganga avura umurwayi iminsi yose hakaba uyu muganga apima abo twita abaradiyoroge hakaba abaganga babaga hakaba twebwe dukora muri laboratware hakaba abavuza imiti icyo twita abaonkoroge hakaba n'abandi bagira icyo bita imwe bita guturira byita mu gifaransa byita radiyoterapi mu bindi bihugu biteye imbere hakaba abagira icyo bita medicine nucleaire ni ubuhinga bwo kuvura hakaba n'abaganga usanga baranonosoye amakanseri yo mu miryango babita abaonkogenetisien abo bose abo bose mu bisanzwe barakorana kugira bashike ku kintu kimwe biragoye rero kuza kuvuga yuko ngo umurwayi uwo gute umurwayi nomusaba yuko yoja kwivuza aho yahora yivuza hanyuma uwo muganga yamuvura iyo abonye akantu kamubakiye yitura abo bantu bose nakubwiye gushika yaho tuzobwira umurwayi ati urafite kanseri kuko twaba tutakubeshya yuko umuntu wese afite ikibyimba afite kanseri tuba tubeshye kuko sibyo ariko kandi muganga hariho n'ibintu bimwe bimwe usanga byoroshe gutora kumbure nk'abakenyezi bafise amabere bashobora kuba bafite hariyo akantu k'akabuto karimo indani kenshi utwo tuntu bavuga yuko tuba tujyanye na kanseri kandi bigasaba yuko bama bipimishije kugira ngo ibere ry'umukenyezi ryame rifite amagara meza ahoho nako nyine ni uko
yego urakoze cyane rwose madame oriyane icyo ni ikibazo cyiza kuri ibyo byerekeye kanseri urumva aho tuba tugiye ku gihimba kimwe ni ikintu yitwa kanseri y'ibere kuri kanseri y'ibere nk'uko bivuze birasaba yuko umukenyezi yikorakora amabere akumva ko ata kantu gasanzwe katahari mugabo no jewe nobishyira nk'uko nabikubwiye hariho abakenyezi bafise uburyo n'abakenyezi badafise uburyo ku mukenyezi afise uburyo mu bisanzwe hariho ibintu byanditswe bizwi ni uko nka kanseri y'ibere ikunda kuboneka ku bakenyezi barenza imyaka mirongo itanu aho navuga muri rusange mugabo hariho icyo twita turabye uko umuntu yabayeho twasiga ko kanseri y'ibere ni kanseri kenshi yo mu miryango rero iyo mu muryango iwanyu nka mama wawe yaragize iyo kanseri hari umukobwa amukomoka ko arafise sinoba ko ari amahirwe y'uko azogira iyo kanseri rero bisaba y'uko uwo muntu bamukurikirana hakiri kare batarinda kurindira ya myaka mirongo itanu uwo muntu rero iwabo mu muryango iwabo hariyo abantu bafite nk'iyo kanseri bisaba ko adukurikirana n'ingoga bisaba ko yipimisha n'abaganga b'abaganga bamuvura iminsi yose uwo muntu bamwitaho kugira bamenye yuko atazogira iyo kanseri hakiri kare igihe ko navuga ibyo byo kwikora amabere yuko ni ikintu cyiza mugabo mu bihugu biratera imbere si ibyo bipimo bashyira imbere ubu bagira imbere y'uko umudamu afite imyaka mirongo itanu aza kwa muganga uko imyaka itatu ihaciye bakamugirira icyo bita mamogarafi gapima babonye hariho akantu na gatoya gateye intuzeye bakacaruka muri laboratwari tugapima nibyo rero nibaza ko mu minsi izanatwe mu gihugu iwacu dushika dushikako kuko ibyo bipimo nka bya mamogarafi i bujumbura birahari abantu bafite iyo myaka bobyitura kugira iyo kanseri hari izoboneka kekare murakoze cyane murakoze cyane reka twongere duhindukire kuri dr mikaza shami mu burundi ku vyerekeye ibitigiri yadushikirije vy'abarwayi ba kanseri bagiye baribonekeza mu kigo canyu e, muganga mwatugiye ibitigiri bitandukanye kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda aho mutanguye kugeza uyu mwaka none mwihweje ivyo bitigiri muganga bigenda biduga kubera abarwayi bagiye baraba benshi mu gihugu muvyihweza canke no kubera abantu bagiye baramenya ikigo canyu bagenda baracitura ibiro bitandukanye amavuriro atandukanye ibitaro bitandukanye bigenda birabitura byagenze gute
murakoze madamu ariane kuri icyo kibazo yego nk'uko twabibonye twese ibitigiri byagiye biduga ariko ndiyumvira yuko izo nyinshi ziza zishoboka birashoboka yuko uburwayi bugenda buba bwinshi kandi birashoboka yuko n'abagenda bamenya yuko bashobora kwipimisha hano mu burundi nabo bagenda baba benshi kuko duca hose turabimenyekanisha tukahagarika ibujya turapima ni mujye murare yuko mufite amagara meza rero ndibaza yuko bishoboka neza cyane yuko abantu cyangwa abarundi bagenda bamenya bati reka nze kwipimisha ko ngize kano kabazo ko mbona bimeze ko reka nje kuraba yuko naba ndi umukomeye cyangwa ntakomeye ariko kandi n'ubwo bugenda buba bwinshi kubera yuko n'ibituma ubwo burwayi butandukanye bwinshi bwa kanseri birahari kandi benshi babifite
murakoze cyane murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turavuga ibijyanye no gupima indwara ya kanseri mu gihugu cy'u burundi hariho ikigo ikigo cyatanguye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda gipima kanseri mu gihugu cy'u burundi ikigo buja path kiyobowe na dr jean marie harimenshi akorera mu gihugu cy'ubufaransa no mu gihugu cy'u burundi mu byerekeye gupima kanseri turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na dr mikaza dr mikaza shami nawe nyine akaba ari umuganga ajejwe gukurikiranira ibikorwa bya misi yose by'iryo vuriro icyo kigo buja path turi kumwe kandi n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika ku murongo wa telefone bafise ibibazo bafise ibyiyumviro ku bijyanye n'iyi ndwara turafise kandi rero twagira yezu marcel ku murongo twagira yezu marcel kaze neza mu kiganiro muri isanga
yego murakoze cyane kandi nanjye ndabasuhuje amahoro neza
mfite utubazo tubiri mbaza dogiteri ndi kigali mu rwanda utubazo tubiri nshaka kubaza jean marie ikibazo kimwe kimwe avuze ko kanseri y'amabere ishobora kuba nk'uruhererekane mu miryango nk'uko tuzi ko hari indwara abantu barwara zikaba uruhererekane mu miryango none muri kanseri zose zibaho yaba iyo kanseri y'abadamu y'amabere ariyo yonyine ishobora kuba uruhererekane mu miryango ikibazo cya kabiri mu rwanda cyangwa se n'ahandi hose wenda ku isi batangiye gutanga urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura ku bakobwa bujuje imyaka cumi n'ibiri kandi hari izindi kanseri wenda zishobora kuba zabonerwa urukingo pari raporo n'uburyo ibice zifata usanga bidahabanye kuko kanseri y'inkondo y'umura ku bakobwa cyangwa abadamu igice ifata ni kimwe kandi na kanseri ya porositate ku bagabo kanseri y'igihaha kanseri y'umwijima izo nazo zifata ku gice kimwe ese bafatikanyije n'abandi banyabwenge hirya no hino ku isi nta porogaramu wenda yo kuba bakora nk'izo nkingo zo baba baratangira uwo mushinga ngo habe hari icyerekezo cy'uko wenda mu myaka iza kanseri ya porositate ku bagabo ishobora kubonerwa urukingo kanseri y'ibihaha na kanseri y'umwijima ikindi cya gatatu kanseri y'amaraso hari uburyo ishobora kwirindwa hari ibyo umuntu yakora kugira ngo umuntu ayirinde nubwo biba bitoroshye deja na kanseri y'ibihaha umuntu ashobora kuyirinda ese nka kanseri ya porositate ku bagabo njye niyo ngaruka kubera ko ndi umugabo birumvikana kandi buri mugabo wese aba ari umukandida wo kurwara iyo kanseri iyo nta kintu ni igice umuntu yakora kugira ngo nibura aba yagerageje ubwirinzi bwayo kuko kanseri y'amaraso kuyirinda rwose hari uburyo hari ibintu bizwi ushobora gukora ukaba uri mu nzira zo kwirinda kanseri ni ibihe bintu wakora ukaba uri mu nzira zo kwirinda kanseri ya porositate ku bagabo murakoze cyane murakoze cyane kaduhere ku kibazo cya mbere muganga jean marie yabajije ati uruhererekane rwa kanseri wavuze iy'amabere hari izindi kanseri zifise ubwo buhererekane
murakoze cyane yego cyane rwose nibyo kanseri izwi niyo nakubwiye kanseri mu ibere kuri iyo kanseri mu ibere tujye mu gifaransa ni arajya gusoma hari ikintu bita bayita mitasiyo brca 1 et 2 ni imitasiyo iboneka ku turemangingo iyo umuntu rero afite iyo muri umuryango bafite iyo mitasiyo ashobora kuboneka kanseri y'ibere cyangwa kanseri des ovaires cyangwa kanseri ya endometre ni kanseri nyinshi ngarutse hariho kanseri y'urura kanseri mu gifaransa yita kororekitari iva ku kintu bita mu gifaransa bayita sitatiye mesi ni utuntu ni utuntu tugize umubiri wacu dutuma iyo turi ko ntuzeye serire zacu ziguma zidahinduka iyo abantu rero bafite nk'iyo mitasiyo bahita mitasiyo emesi usanga bagira kanseri y'urura bakiri bato no mu burundi ndamaze kubabona abana b'imyaka mirongo ibiri bafite kanseri y'urura ari bitari bisanzwe rero nomusigura yuko hariho na kanseri zo mu mutwe na kanseri zo ku rukoba abantu bita icyo mumaze kumva abantu baba bafite utubyimba ku mubiri icyo bita maradido dekinikuzani iva kuri mitasiyo bita nfa na rtba ni amamitasiyo usanga ari mu miryango atuma haduza amakanseri rero namubwiye si kanseri y'ibere gusa nishyuye icyo kibazo cyiwe ifite uruhererekane rw'imiryango hariho amakanseri atari make aza muri ibyo yavuze ikibazo cyerekeye inkingo inkingo zirakomeye cyane rwose nibyo urukingo rwa ya kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko rwaratanzwe mu rwanda rwaratanzwe no mu rundi rwaratanzwe no mu bindi bihugu mugabo naho rwatanzwe ntibibuza yuko umuntu yipimisha aba yipimisha yisuzumisha kuko urwo rukingo ntirukingirwa ku ijana nashaka kumusigurira kandi yuko hariho tubuze kanseri y'umwijima kanseri mu iwacu tuyita igitigu kanseri y'igitigu hariho kanseri ziva kuri hepatite bayita hepatite virale b na c kuri hepatite virale b urukingo rurahari bisaba yuko abantu bari mu buganga abantu bari bakora ubuzi bazi ko bazohura cyane bashobora kugira ingwane y'amaraso baba abasirikare baba abavuzi bisaba yuko abo bantu boraba ko bikingije kuko birafasha mugabo nka nka hepatite bita hepatite c gushika uyu munsi urukingo ntiruraboneka mugabo keretse gusa ko hari imiti hari imiti ivura iyo umuntu afite iyo hepatite c kenshi nibo bagira kanseri y'igitigu mugabo bisaba yuko umuntu bamukurikirana hakiri kare yavuze ikibazo gikomeye cyerekeye indwara ya prostate ku bashinga nahe arabyumva ati twoyirinda gute jewe nibaza ko mu bitabo nsoma iminsi yose ndabona icyo umuntu yakora kugira ayirinde mugabo bisaba gusa yuko ahubwo umuntu ayipimisha hakiri kare ni indwara iyo uyipimishije hakiri kare ivurwa kandi umuntu akazamara iminsi myinshi ayigendana ukazasanga uramaze imyaka mirongo itatu n'irenga uyigendana igikenewe gusa ni uko bayitora hakiri kare kuko ushobora kuvurwa hakiri kare mu bitabo bitari bike biravugwa yuko abantu dufite urukoba rwirabura yuko iyo ndwara idukarira iza hakiri kare ni ibipimo byagizwe hirya muri amerika barabye urabizi oriyane icyo bita noire americaine n'abazungu barabonye cyane yuko abantu bagira intuzeye dufite uko rwirabura iyo ndwara idukarira iza hakiri kare iza ku myaka mirongo ine n'itanu ku bantu uzeye ku bantu bafite urukoba rwera iza ku myaka mirongo itanu rero icyo ni umusaba ahubwo ntacyo mbona yo kure yo kwirinda mugabo bisaba kwipimisha hakiri kare kuva afite imyaka mirongo ine n'itanu akitura abaganga bagasaba kumupima murakoze murakoze cyane murakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone twakira uwitwa german nawe nyine german urafise ikibazo
ikibazo mwiriwe mubona nako mwaramutse ubundi amahoro neza twebwe nimwiriwe ubu nye tugeze mu saa tanu hafi yo mu gitondo umunsi turawurembeje ikibazo cyangwa icyumviro kuri kanseri ndashaka kubaza dogita dogita adusobanurire iminota isa nyine irimo kugenda ariko atubwire kanseri yo mu maraso y'uruhu n'iyo mu magufwa ahantu bitandukanira iyo twavuga ngo iyi nziza ni iyihe indi ni iyihe indi cyane twumva ngo hari kanseri mu maraso izo ku ruhu iz'amagufa noneho nkongera nkamubaza eh, nkamubaza ese ni iki kindi yabwira amaleta zi- zi- muri i- zino east africa abantu biga hanze bakaba babakumira kuba bazana imishinga nk'iyo ngiyo irambye cyangwa imishinga miremire ku buryo leta zajya zifasha abantu biga hanze ku buryo bagera kuri ibyo bintu nk'uko yari nawe yashinze ivuriro nk'iryo ngiryo bi- bi- bika- bikasa n'abatwe- n'abatworohereza Ya- yabwira iki leta ku ku buryo natwe yatworohereza harimo umuntu wiga hanze ugasanga kugira ngo azane umushinga mu gihugu bira- biragoranye cyane
yego urakoze cyane Murakoze.
urakoze cyane eh, dr hari menshi turi ko turasozera ikiganiro ibyo bibazo bibiri yabajije iti kanseri ikomeye ni iyihe ndakeka nta kanseri nziza ibaho ariko kanseri ikaze kurusha izindi ni izihe mu zo yavuze hama icyerekeye koroherezwa mwuka ivuga ko iki na cyo nyine
A- arakoze cyane mu bisanzwe icyo kibazo yabagije gisa n- n- n'ikibazo ubundi yabagije kanseri y'uruhu si imwe Y- y'uruhu si imwe kuko uruhu rugizwe n'ibice byinshi bigizwe n'ibice byinshi hariho ibi tubona M- muri kanseri z'uruhu hariho kanseri nk'ibyo twita amakarinome epidermoyide ni kanseri zi- zisanzwe hariho icyo twita melanome nka melanome ni kanseri y'uruhu o- em, novuga ko itameze neza cyangwa aba- icyo twita amasarcome rero nti- biragoye kuvuga ngo kanseri y'uruhu nta kanseri y'uruhu ku ruhu uruhu rugizwe n'amakanseri menshi cyane rwose hariho ayasanzwe n'ayadasanzwe nicyo kimwe no mu maraso nomubwirira ko hariho kanseri zo mu maraso zisanzwe nk'icyo twita nk'icyo twita amarenfome hariyo twita amarenfome do bagrade donc eh, nu- ni indwara zo mu maraso eh, zi- zu- zivurwa byoroshye hakaba n'ibyo bita amaresemi eh, amaresemi miyeroyide atoroshye kuvura biragoye rero gufata ko uvuga ngo kanseri yoroshye ni iyahe I- i- bivana n'umuntu indwara iri ku muntu umwe nicyo gituma umwe wese uko yipimishije n'ibyo bamutoye uko bizogenda bivana n'ibyo bamutoye niko namwishyura hanyuma icyo yavuze ngo leta zofasha iki ni ikibazo cyiza cyane rwose eh, bisaba yuko amaleta yo mu bihugu by'iwacu batahura ubwa mbere yuko nibyo im- mu myaka iheze ibihugu byacu byarakoresheje amahera menshi mu kuvura indwara zandukira zaba za sida zaba za malariya mugabo ibyo turiko turabona mw'ino minsi n'ibyandikwa mu bitabo bi- biraboneka neza yuko mu minsi iza haba mu bihugu byo ku isi haba muri afurika no ku isi yose izi ndwara eh, tu- ibyo bita les maladies chroniques non transmissibles izi ndwara zimara igihe kirekire ziriko zirafata igihe kinini yego ziriko zirafata i- intera nini bisaba yuko rero amaleta yitunganya ukundi yego yitunganya ukundi mu gutegura imigambi n'abo bantu ntibabibagire yego mu kutabibagira ni uko nk'uko nabivuze jewe eh, indwara ya kanseri ni indwara isaba uburyo bwinshi kuyivuza ni indwara ndabyo nko mu gihugu iwacu cy'u Burundi ndaza imiryango itari mike usanga umuntu yarakoze imyaka mirongo itatu mugabo ugasanga i- ahe- ahereje kugurisha kugurisha inzu inzu yaguze yakoreye akiri muto kugira ajye kuyivuza ibyo rero kugira bihave bisaba gute bisaba yuko mu mapolitike tugira mu bihugu by'iwacu tu- tugira tugira politiki ituma n'abo bantu bashobora kwivuza batagurishije utwo yarondeye imyaka yiwe yose y'ubuzima urakoze cyane ugasanga u- yego umuntu agiye kwivuza asize umuryango yego wose yawogeza atana kimwe awusigaranye kuko amapolitike yacu twa- tegura tutabyisizemo ego murakoze cyane akanya katubanye gake cyane reka tube nk'abasozera hamame akajambo kanyuma na dr eh, mikaza i bujumbura mu burundi amasegonda make dusozera ikiganiro urakoze cyane
mu buyanzi duhirije abantu bose kuza kwipimisha yuko indwara ya kanseri ipu- ipimwe kare hariho n'amashansi hariho n'ibyizigoro byinshi yuko ishobora gukira
murakoze cyane murakoze cyane rwose dr jean marie hari menshi ngaho mu bufaransa ukongera ukanakorera no mu burundi kuri buja path turakushimiye cyane nawe dr mikaza shami mwafashe kano kanya kuko kutuganiriza byinshi byerekeye gupima kanseri mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka ndabashimiye mwese